radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwabonye bucya ni eugenie mukankusi basuhuza mbahaye ikaze mu biganiro byacu bya mu gitondo turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na aloyizi bigirimana
mwaramutse ejeni namwe muteze amatwi muri aka kanya ibisirikare vya burkina faso hamwe n'ic'igihugu kibanyi ca nigeri vyavuze ejo ku munsi wa kane ko vyishe hafi abakora iterabwoba ijana mu bikorwa vya gisirikare bakoreye hamwe ku rubibe ivyo bihugu bihana ivyo bitero vyabaye hagati y'amatariki ya mirongo ibiri na gatanu y'ukwezi kw'icumi na kumwe hamwe n'itariki y'icenda ku kwezi kw'icumi na kabiri mu itangazo rusange ryashyikirijwe bavuga ko basambuye amakambi abiri imwe yahitwa koko ruku mu burengero bwa nigeri iyindi yahitwa yeri gatui ni mu buseruko bwa burkina faso tukiri muri afurika imishamirano hagati y'amoko mu ntara ya darfur yahitanye abantu bashika ijana na mirongo itatu n'umunani mu ndwi zitatu zirangiye abajejwe gutabara abakomerekeye ku rugamba bavuze ejo ku munsi wa kane ko benshi muri abo bapfuye bishwe no kutitabwaho hamwe n'ubukene bw'imiti igihe bashikanywa kwa muganga iyo mishamirano yatanguye ku itariki ya cumi n'indwi ukwezi kw'icumi na kumwe hagati y'abarabu boroye indogoba mu misozi y'ijebel ni muri darfur y'uburengero muyavugwa hanze y'umugabane wa afurika umugwi w'ibihugu cumi na bitanu mu bigize ishyirahamwe rya buraya byaremeranije kwakira impunzi ibihumbi mirongo ine z'abanyaafganisitani ibi byashyikirijwe na komiseri ilva johansson w'umuryango w'ubumwe bwa buraya ejo ku munsi wa kane inyuma y'umubonano yagize n'abashikiranganje b'intwaro mu gihugu hagati ibi bihugu vyemeye kwakira impunzi birimwo ubudagi ubuholande esipanye ubufaransa hamwe n'ibindi igisata ca oni citaho impunzi hcr casavye uwo muryango kwakira impunzi z'abanyeafganistani ibihumbi mirongo ine na bibiri n'amajana atanu mu myaka itanu iri imbere hagereranywa ko abanyaafganistani ibihumbi mirongo umunani na bitanu aribo bahunze igihugu cyabo bahungira hafi y'ibihugu bigize umuryango wa buraya mu kwibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ibiturire leta ya perezida joe biden yaratangaje ibihano ejo ku munsi wa kane ku bategetsi cumi na batanu b'amaleta mvamakungu hamwe n'amashyirahamwe leta ivuga ko bagize uruhara rukomeye mu kurya ibiturire ibi bihano byafatiwe abategetsi hamwe n'amakompanyi yo muri amerika yo hagati afurika hamwe n'uburaya byatangajwe ejo ku munsi perezida biden yatanguze inama mpuzamakungu kuri demokarasi abategetsi muri el salvador na guatemala bagirizwa na leta ya biden biturire mu bikoresho n'imiti byari bitumbereye kurwanya covid cumi n'icyenda amakompanyi abiri y'ubwubatsi muri sudani y'umanuko nayo aregwa kuba yarahawe ibiturire n'abategetsi b'igihugu abahoze ari abategetsi ba angola nabo bagirizwa kunyuruza amamiliyaridi y'amadolari perezida wa leta z'ubumwe za amerika joe biden yategetse abo bakorana kuba barategura izindi ngingo zofatwa mu gihe ibiganiro vya nuclear na iran vyorangira atakivuyemwo umuvugizi w'ibiro vya perezida jen psaki yabivuze ejo ku munsi wa kane yavuze ko atayandi mahitamwo azobaho atari gufata izindi ngingo ibiganiro byongeye gusubira ejo ku munsi wa kane ivienne muri autrichia ikindi gice cy'ivyo biganiro cari cabaye mu ndwi iheze gihagarara ku itariki ya gatatu ku kwezi kw'icumi na kabiri intumwa z'ibihugu vyo mu burengero vyagirije irani gusubiza inyuma ivyari vyaramaze gushikwako mu ntango z'uyu mwaka abadiplomate mpuzamakungu barongeye gutangura ibiganiro cyo kuwa kane ku co bise ibihe bitoroshe byo kunagura amasezerano yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu irani yumvikanye ko n'ibihugu rutura abaserukira ibihugu byateye umukono kuri ayo masezerano mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ari vyo ubwongereza ubushinwa ubufaransa ubudagi irani n'uburusiya niho bari ejo kuwa kane mu gihe ibyo biganiro byongera gutangura ivyene
aloyizi bigira imana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi uyu munsi amahanga arizihiza umunsi wahariwe uburenganzira bwa muntu ubwo burenganzira bukomeje guhohoterwa harimo n'ubw'abanyamakuru bazira ibintu binyuranye eh, ariko ikintu cya mbere bazira ni uko bazira gukora akazi kabo kuko abo twishyira ku malisite ni abanyamakuru tuba tuvuga ko bafungiwe akazi k'itangazamakuru uyu ni ernest sagaga ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'uburenganzira bw'abanyamakuru mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru umusirikare w'ipeti ry'amajoro yaraye yishwe n'abaturage muri teritwari ya fizi muri kongo aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya ntimujye kure amakuru yacu tuyahere muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho bamwe mu baturage bo mu rweba muri segiteri ya tanganyika teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo baraye bicishije amabuye umusirikare wa fardc wari ufite ipeti ry'amajoro nyuma bakamutwika ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedasite ngabo uri uvira uyu musirikare wishwe yari asanzwe akorera muri susekiteri operasiyoneri sokola de iri ifizi yari avuye baraka yerekeza mu mujyi wa uvira ageze ahitwa lweba mu birometero cumi na bibiri inkambi ya rusenda bamwe mu baturage bamwurutsa mu modokari harimo n'abandi bagenzi bamwicisha amabuye gasole felix ni umwe mu muryango w'uyu majoro wishwe aratwiganira uko byagenze muri aya magambo ni umusirikare bari kumwe n'abandi basirikare batanu barimo koroneri wapfuye n'imajoro yari kumwe na bagenzi be bajanye ofisineri we kwa muganga bamukura mu modoka baramwica baramutwika ni gute abandi basirikare batamutabaye kandi bari bafite imbunda icyo kibazo ni cyo abantu bibaza akagambane urwego rugezeho umusirikare wa FRDC uri kumwe na bagenzi be aho akurwa mu modoka akicwa bagenzi be habe no kurasa no gutabarwa ngo bari bukungu nibura ubwo baramira ubuzima bwiwe none se iwe yaba yazize iki aho mu rwego nta ntacyo yazize ni kiriya abandi bose bagenda bazira yuko ari umunyamurenge naho ubundi bwo nta kosa yakoze wari uherekeje mugenzi we ntacyo yazira Ah, hari ibibazo bagenda bagira bariya abantu muri kariya karere ejo bundi bari banyeze inka zirenga magana atandatu z'abanyamurenge barazijana hariya haruguru ya rweba bagezeyo bagiye kuzigabura ntibabyumvikanamo bararwana baricyanapfa abantu batanu baje kubyitirira abanyamurenge kuko akarere karimo intambara nta kundi babyita barabaho ni abanyamurenge barangize ngo nicyo nicyo bazira ngo baza bahora kandi aribo n'ubundi bishe abantu babo twagerageje kuvugisha umuvugizi w'igisirikare cya kongo majoro diedone kasereka ku rufugu uyu musirikare atubwira yuko dutegereza itangazo aza kugenera abanyamakuru twahamagaye kandi umuyobozi wa sosiyete sivile muri segiteri ya tanganyika ntiyafata telefone yacu ngendanwa urupfu rw'uyu musirikare ruje rukurikira urw'abandi baturage batanu bo mu rweba bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho kuva tariki ya cumi na gatatu y'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe intambara ibikorwa byo kwica abantu ndetse no kunyaga amatungo byakomeje kwiyongera mu karere ka bibogobogo kari muri segiteri ya tanganyika muri uku kwezi kwa cumi na kabiri kandi abantu bitwaje imbunda batwitse imodokari yari igemura impunzi z'abanyamurenge ziri bibogobogo ipfiramo abantu batanu vedase ngabo ku bwaradiyo ijwi rya amerika uvira mutara kivu y'epfo
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
kuri uyu munsi wahariwe uburenganzira bwa muntu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru riratangaza ko abanyamakuru mirongo ine na batanu bishwe muri uyu mwaka abandi magana atatu mirongo itandatu na batanu bakaba bafunze mirongo ine n'umunani muri abo bari muri afurika ushinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu n'uburenganzira bw'abanyamakuru mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru ernest sagaga yavuganye n'ijwi rya amerika yabwiye mugenzi wacu veniste nshimiyimana icyo abanyamakuru bazira bazira ibintu binyuranye eh, ariko ikintu cya mbere bazira ni uko bazira gukora akazi kabo kuko abo twishyira ku malisite ni abanyamakuru tuba tuvuga ko bafungiwe akazi k'itangazamakuru hari ababa baratangaje ibintu babona bitagenda mu bihugu byabo hari ababa baragerageje gutahura amakuru yari yarahishwe n'abayobozi hari impamvu nyinshi ariko zose zigarura ku kintu kimwe cy'uko iyo bafunze mu by'ukuri baba bazira kuba barashatse gutangaza amakuru bakaha abaturage b'ibihugu byabo inkuru nyazo ku bintu bibera mu bihugu byabo muravuga yuko muri abo magana atatu mirongo itandatu na batanu bafunze mirongo ine n'umunani bari muri afurika ibyo bihugu bafungiyemo bimwe n'ibihe ibihugu byo muri afurika dusangamo abantu bafunze benshi abanyamakuru twavuga nk'igihugu cya eritereya aho abarenga makumyabiri bafunze mu gihugu cya misiri naho hari abanyamakuru umubare munini w'abanyamakuru ufunze muri kameruni naho hari umunyamakuru hari umubare nawe utari hasi w'abanyamakuru hari n'abandi ndetse bakurikiranwa tuzi ko bari imbere y'inkiko ariko badafunze niyo mpamvu batari ku malisite nko muri uganda mu burundi naho abari bahari umwaka ushize bari barekuwe no mu rwanda ndetse tubaramo batanu bagifunze none se muri make mufashe nk'akarere ka afurika yo hagati mukakagura musangaho ibintu byifashe bite mu by'ukuri ishusho wareba mu karere kamwe ushobora no kuyisanga mu tundi turere tw'isi ikibazo cy'itangazamakuru ubwigenge bw'itangazamakuru kiracyari ikibazo gikomeye mu bihugu binyuranye hari aho bagifite amategeko agenga itangazamakuru afata ibyaha bikozwe mu itangazamakuru nk'ibyaha bihanwa n'amategeko mpanabyaha bituma nyine bashobora kuba bafungwa hari n'ahandi nyine mu bihugu bimwe na bimwe nk'ibyo nakubwiraga bya ritereya nubwo tuvuga ko abantu bafunze ariko usanga amakuru amwe n'amwe ashobora kuba yatuma umuntu akeka ko batakinda ariho ariko kubera ko batigeze bagizwe imbere y'inkiko ugasanga tutazi neza imibereho yabo ariko ibyo ngibyo nubwo umureba no kuri afurika n'ahandi hose muri iriya raporo wareba wasanga icyo kibazo gihari none mubona hakorwa iki kugira ngo abanyamakuru bakore umurimo wabo nta nkomyi igikwiye gukorwa mu by'ukuri ni uko amaleta y'ibihugu byacu ku isi yajya agendera ku mategeko ari ayo muri ibyo bihugu bwabyo kuko iyo ugiye kureba usanga buri gihugu gifite itegeko nshinga riha uburenganzira umuntu wese wo kwishyira akizana mu bitekerezo bivuga ko rero n'abanyamakuru bakwiye kugira ubwo burenganzira bagakora birumvikana bitwararitse amahame y'akazi kabo ariko ndarengerwa n'amategeko noneho iyo tunarebye amategeko mpuzamahanga nayo hari ingingo nyinshi zayo nazo zirengera abanyamakuru zituma batagombye kuba bafungwa nibutse ko ikintu cyiza cyabaye muri uyu mwaka ni uko abahawe muri uyu mwaka igihembo cy'amahoro cyitwe nobel ni abanyamakuru babiri umwe muri filipine maria resa na mugenzi we mu burusiya witwa dimitri muratov mu by'ukuri mu kukibaha abakibahaye bavuze ko babahembeye kuba barakoze ibishoboka byose kugira ngo barengere uburenganzira bwo gusangira ibitekerezo ariyo nkingi ya demokarasi ni ukuvuga ko mu by'ukuri ibyo duhora tuvuga noneho byemejwe n'abantu batanga icyo gihembo cy'akataraboneka ni uko itangazamakuru rigamije kubaka igihugu rigamije kubaka demokarasi mu bihugu by'abanyamakuru baba bakoreramo mu by'ukuri no kubarengera mu by'ukuri umuntu aba anarengera inyungu z'igihugu inyungu z'abatuye ibyo bihugu byose ernest sagaga ushinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu n'uburenganzira bw'abanyamakuru mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika ndagushimiye nawe venisite kandi ugire umunsi mwiza w'uburenganzira bw'ikiremwamuntu
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
amahanga ejo kuwa kane yizihije umunsi wahariwe kurwanya ruswa insanganyamatsiko yakanguriraga buri wese kubwira oya abamusaba ruswa cyangwa igiturire mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na gabriel rufyiri utwara ishyirahamwe odicome rirwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta n'ibiturire rufyiri yatangiye avuga ku kivugo kigira kiti ni uburenganzira bwa buri muntu wese bwo kugira uruhare mu kwamagana ibiturire ruswa ni icyivugo gihambaye cyane kuko cyibutsa umuntu wese ko agomba guharanira uburenganzira bwiwe mu kudatanga igiturire murumva rero yuko ari icyivugo gikomeye gihamagarira umuntu wese umukuru umuto yuko ubwa mbere kwanga gutanga igiturire ni uburenganzira bwawe kandi no kwirwanya bukaba uburenganzira bwawe urumva rero twese tugomba kwanka gutanga ibiturire kandi tukakirwanya kuko ari umwansi w'amahoro ari umwansi w'iterambere ari umwansi w'akazoza kacu twese muri rusange ishyirahamwe ryanyu ramaze igihe risemerera ritera akamu gasaba ko abategetsi reka abantu bose batobandanya bashyira imbere ruswa kuko ruswa ibuza iterambere ry'igihugu gushika ubu utwamo twose dukorwa eka n'abategetsi batera akamu ruswa isa n'itariko iratuzwa mu minsi ya vuba ku bwanyu ikintu cyabuze n'ikihe kugira ngo ruswa igirwe nk'umuziro Burundi icabuze ni ishaka rya politike riva mu majambo rikaja mu bikorwa nico conyene cabuze rero ico cabuze umunsi coramuka gishyizwe mu ngiro iryo shaka rya politike riva mu majambo rikaja mu bikorwa niwo munsi tuzoba tugiye mu by'ukuri kurwanya igiturire mugabo uno munsi ntitwibaza yuko ibyo birashoboka kuko turabona ko amasoko ya leta murabizi nk'ibice birenga mirongo irindwi ku ijana by'amafaranga leta ikoresha ubu uya arenga imiliyaridi igihumbi n'amajana indwi mu mafaranga y'amarundi ibice bibiri ku ijana by'amafaranga byose bija mu masoko ya leta ayo rero nta n'imiguriza n'imwe banki ishobora gutangwa ata giture kigiyemwo ni ibintu no muri leta bazi mugabo bitarashobora kurwanywa rero tukizera neza yuko leta niyaramuka ishize mu ngiro ibyo kurwanya igiturire nta kabuza n'igihugu izotera imbere twese tubiraba mwihweje mushanahe gabriel ofyiri iyi migambi n'ingingo ziriko zirafatwa mu rundi murizeye ko umugambi wo gutuza ruswa uba utagisubira inyuma uzoteba ugashikaho ko mu burundi turabyizeye kuko turabya inama duheruka kugira iyi yagishijwe n'umukuru w'igihugu yitwe forumu siro developema di burundi ni ukuvuga ihuriro rukokoma ry'abarundi bariko bariga kugenda igihugu coshobora gutera imbere twebwe twarabonye ko hafashwe ingingo hamwe ibyavugiwemo bitoba amasigara cicaro nk'uko ibindi byinshi byavugiwe bikaba amasigara cicaro turemera neza n'ibihugu bishobora gutora mitende kuko abantu baravuze batajya umunwa kandi abasuku bose batwara igihugu nibo bari bari twebwe tukizera neza yuko hamwe byoja mu ngiro atakabuza nk'igiciro cogwanywa mugabo rero bizosaba yuko umukuru w'igihugu kubera tubona ko abafite n'ishaka atirukanye abantu bose b'abasuma bari mu ruhande rw'iwe ntitwibaza ko bizoshoboka mugabo igihe iyo bikora akajya umutima amenyo kuko mu by'ukuri abasuma kubagwanya ni ukujya umutima amenyo ntibizoshoboka mugabo turizera neza ko hamwe iyo bikora igiciro kizogwa bigakunda gabriel rufiri umukuru w'ishyirahamwe orukome gishinzwe kurwanya ruswa n'ibiturire murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze cyane ku biganiro mwaduhaye mugire umugisha imana ibahezagire iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
urukiko rwisumbuye rwa huye mu majyepfo y'u rwanda rwaraye rusubitse urubanza rwa beatrice munyenyezi uregwa ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane uyu mugore aherutse koherezwa n'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika kuburanira aho bikekwa ko yakoreye ibyaha ni ku nshuro ya mbere yagombaga kuburana urubanza mu mizi eric bagira ubusa akomeza iyi nkuru nta kimenyetso na kimwe cyari ku rukiko cyemeza ko urubanza rwa madamu beatrice munyenyezi rwari buburanishwe ijwi rya amerika igera ku rukiko rwisumbuye rwa huye mu majyepfo y'u rwanda yahise imenya amakuru ko urubanza rwasubitswe mu kiganiro kigufi n'ubwanditsi bw'urukiko bwabwiye ijwi rya amerika ko abagize inteko y'abacamanza bagombye kuruburanisha bagiye mu mahugurwa bwasobanuye ko isubika ry'uru rubanza rizarugiraho ingaruka ubwarwo no ku zindi manza zari ziteganijwe urubanza rwa madamu munyenyezi rwagombye kuba rwaraburanishijwe ariko kubera ibibazo by'uburwayi bwamuviyemo no kumubaga ntirwaburanishirijwe ku gihe munyenyezi yahinduye kandi babyumvikanyeho abanyamategeko bamwunganiraga ku rwego rwa mbere ari bo metre gatera gashabana na mugenzi we metre buhuru pr celestin ubu yunganirwa na metre bruce bikotwa mu kiganiro n'ubwanditsi bw'urukiko rwisumbuye rwa huye bwemeje ko abacamanza batarumvikana ku itariki itaha y'urubanza buravuga ko bwamenyeshejwe ko metre bikotwa azaba afite urundi rubanza ku buryo bishobora kuzagira ingaruka ku rwa munyenyezi munyenyezi kuri ubu afungiwe muri gereza ya mageragere iri i kigali mu murwa mukuru hariho gushidikanya ku buryo ashobora kuzajya yitabira iburanisha kubera uburyo afunzwemo ashobora kutazemera gucumbikirwa muri gereza ya nyamagabe iri mu majyepfo y'u rwanda hafi y'urukiko azaburanishirizwamo munyenyezi w'imyaka mirongo itanu n'umwe y'amavuko ni umukazana wa polina nyiramasuku wari minisitiri w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi ubu yakatiwe gufungwa imyaka mirongo ine n'irindwi n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u rwanda yarusha muri tanzania nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside umugabo wa munyenyezi arsen shalom ntaho bari nawe rwamukatiye gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika cyamwohereje kuburanira mu rwanda mbere yo kuzanwa mu rwanda yamaze imyaka icumi afungiwe muri amerika nyuma yo kumukekaho ibyaha byo kubeshya abashinzwe abinjira n'abasohoka ku mwirondoro we mu rwanda aregwa ibyaha akekwaho ko yakoreye i huye mu cyahoze ari perefegitura ya butare mu majyepfo y'u rwanda ariko we arabihakana byose akavuga ko yari mu buzima butashoboraga gutuma akora ibyaha abamwunganiraga ku rwego rwa mbere bavugaga ko habayeho kumucurira ibyaha niba nta gihindutse urubanza ruzasohokorwa mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ehe bagira ubusa jwi rya amerika i butare mu majyepfo y'u rwanda
bakunze baradiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru leta ya tanzania ifatanije n'amashyirahamwe yita ku magara y'abantu mu nkambi z'impunzi za nduta na nyarugusu irimo gutanga urukingo rwa covid cumi n'icyenda umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri tanzania james jovin aratubwira aho ejo byari bigeze uwo mugambi watanguriye mu nkambi ya nyarugusu mu kwezi guheze kwa cumi na rimwe aho impunzi ku bushake bwazo zirimo kuronswa urucanco rwitwa sinopharm rukorerwa mu bushinwa inyuma y'aho za johnson johnson zigera imiliyoni zavuye muri leta zunze ubumwe za amerika zahereye mu baturage b'ico gihugu gusa muganga mukuru ajejuye amagara y'abantu muri komine kibondo ariyo icumbikiye impunzi zo mu nkambi ya nduta dr henry kinyuka mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika yavuze ko uwo mugambi urimo kubandanya no mu nkambi ya nduta aho batanguye gucandaga muri iyi ndwi gusa incanco zijyanwa muri izo nkambi ntizikeye cyane ugereranije n'impunzi zituyemwo yavuze ko bamaze gutwara incanco zirenga gato ijana za sinopharm mu ntumbero yo gucandaga abakozi b'amashyirahamwe n'abarongozi b'amazone nyuma y'aho uwo mugambi uzoherukira ku bandi bose bazoba babyishakiye gusa hazobanza gutangwa inyigisho ku bijyanye n'incanco z'uwo mugera ku mpunzi zose kubera benshi mu mpunzi basa nk'abatizera izo ncanco Nduta tulipeleka dozi kama mia moja na uchanjaji kule unaendelea.
mu nkambi ya nduta tumaze gutwara incanco zirenga gato ijana urucanco rurimo kubandanya rucandaga abantu bose babikeneye ku bw'ibyo inyigisho zirakenewe cyane umuntu bisaba yuko abanza kumenya hama akabona kwemera akibure kwanga ubwa mbere nta nyigisho twatanze ku mpunzi niyo mpamvu benshi bagize amakenga Na mafunzo hapa wilayani Kibondo.
Dr Kinyuka yavuze ko mu gihugu cya Tanzania ata ruganda rukora incanco ruratanguzwa gushika n'ubu gusa leta yifashisha incanco zitangwa n'ibindi bihugu naho incanco za covid cumi n'icyenda zinjira mu gihugu ari zikeyi cyane ugereranije n'abantu barenga gato miliyoni mirongo itanu babarizwa mu gihugu cya Tanzania Tanzania hatuna kiwanda cha kutengeneza chanjo mpaka sasa.
Tanzania nta ruganda dufise rwo gukora urucanco gushika n'ubu ku bw'ivyo incanco nyinshi tuzironka nk'imfashanyo ziva mu bindi bihugu bifasha ayandi makungu adafise ubushobozi bwo kwikorera izo ncanco ndazi ko igihugu kirimo gutunganya ibikenewe kugira izo ncanco zikoregwe ahanyene mu gihugu ariko ubwa mbere twaronkejwe incanco za johnson and johnson zikoregwa muri leta zunze ubumwe za amerika ubwa kabiri twaronse izitwa sinopharm zikorerwa mu bushinwa kandi warabonye mu ndwi zibiri ziheze umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu yarakiriye urundi rucanco rwitwa pfizer ubwo rero bivana n'abadufasha ico baduha nico twakira Wale ambao wanatusaidia wana dozi kiasi gani?
kuva uwo mugambi utanguye abarenga gato ibihumbi bitatu baramaze gucandagwa mu nkambi ya nyarugusu ituyemwo impunzi z'abarundi n'abanyekongo ariyo igejwe amagara y'abantu gusa biraboneka neza yuko abamaze gucandagwa ari bakeyi cyane ugereranije n'abantu barenga gato ibihumbi ijana na mirongo ibiri batuye muri iyo nkambi abarundi n'abanyekongo bose hamwe zimwe mu mpunzi zahungiyeyo zakiriye neza uwo mugambi icyambere cyo twe turashima bazakiye neza kuko zagiye hageze ko ikiza kigiye gutera kenshi gihitana benshi kandi kigahahamura benshi ni ukuri turashima ahubwo twasaba amashyirahamwe asanzwe afasha impunzi ko yohagararira ikibazo kijyanye n'ubuzima bw'abantu n'amagara y'abantu n'iki kiza cya korona bakaduha ibikoresho byadufasha mu gihe turi ngaha mu buhungiro ibitigiri by'abamaze gucandagwa mu nkambi ya nduta vyo ntibiraboneka ni mu gihe benshi basa nk'abatavyiyumvamo kuronswa izo ncanco biraboneka neza yuko atanyigisho zihagije ku bijanye n'izo ncanco baronkejwe bigatuma benshi bagira amakenga ni mu gihe n'ibitigiri vy'abandura uwo mugera cibure abapfa birashigwa habona jewe nanje ca niha ikibazo none korona kuva yakaziye muri uyu mwanya niho bashikiriye kuza kuyidukinga ivyo bishingwe navyo boba badutera vyoba bikingiki nivyo bivura korona ico kibazo je ndacibaza ico kibazo cyo kuvuga ngo gutera izo shinge za korona tugombye ico kibazo twebwe izo shinge ntazo dukeneye turaziyamirize ntazo dukeneye leta ya tanzania yatanguye gutanga urucanco rwa covid cumi n'icyenda ku banyagihugu bayo mu kwezi kw'indwi uyu mwaka turimwo aho perezida samia suru hasani yabaye uwa mbere nyuma y'aho leta zunze ubumwe za amerika zatanga incanco za johnson johnson zirenga gato imiliyoni kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzania james chovini ku bw'ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri turi no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu inshuti mwarimo duteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha birahumuje ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimiye rero kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije diodone cyubahiro niwe washyize hamwe amajwi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye mwese tubifuriza kugubwa neza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose
radiyo nziza y'icyitegererezo ijwi ry'amerika radiyo yanjye radiyo yawe Tanga urushinge ku makuru nyakuri Yeah, yeah. ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika